Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka mu burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri facebook ni voa radiyo yacu ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi ikaze mwese icyatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ibyavuye mu matora kuko yabaye amatora yabayemo utunenge twinshi cyane uyu ni pierre celestin ndikumana arongoye intumwa z'urunani rw'abigenga amizero inyuma y'aho ashikirije sentare ijejwe ibwirizwa shingiro ibirego bivuga ko amatora y'ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe yabayemwo amahinyu aho n'ejo ku munsi wa kane iyo nkuru hamwe n'iyerekeye abantu bitwaje ibigwanisho bishe umuntu umwe biba n'amafaranga mu ntara ya bururi hamwe n'iyerekeye urupfu rw'inka mirongo ibiri mu karere ka nyarusange mu rwanda turazibateguriye kaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro uriyane turabandanya dukurikirana ikiza ca ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umupadiri wo muri ekleziya katolika aravuga ko yakuwe mu bandi ashigwa mu kibanza ca wenyene nyuma yaho bigaragariye ko yanduye umugera wa ebola imbandaka mu buraruko bushira uburengero bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ahamaze iminsi habangamiwe n'ico kiza nk'uko amakuru ava mu baganga abivuga amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ryakuye mu baganga avuga ko uwo mupadiri ari uwo muri diyoseze ya mbandaka bikoro ku munsi wa gatatu abategetsi ba kongo baragabishije abantu bavuga ko boza baritondera amakuru ashikirizwa ku bantu bavuga ko banduye bakarindira amakuru avuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ikiza ca ebola catanguye gutangazwa ku itariki y'umunani ukwezi kwa gatanu turimwo mu gisagara ca bikoro ni ku birometero amajana atandatu uva ku murwa mukuru kinshasa ku rubibe ico gihugu gihana na Congo Brazzaville. OMS ivuga ko abantu 58 basuzumwe ko banduye uyo mugera gushiku abantu bashika indwi barishwe abandi barenga mirongo ibiri barakomereka ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane mu gitero c'imodoka yatezwemwo bombe ni mu gisagara ca bengazi mu gihugu ca libiya mu buseruko nk'uko umutegetsi mu nzego z'umutekano yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp iyo modoka yaturikiye hafi y'ihoteli yitwa tibesti ni kwibarabara ririko amamangazini menshi rikunda no kubamwo abantu benshi cyane cyane mu mezi yo kwisonzeshereza ramazani nta muhari n'umwe uravuga ko wakoze ico gitero gushika ubu perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yarahagaritse inama na perezida wa korea ya ruguru kim jong yune inama yari itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu itariki ya cumi na kabiri uyu mwaka yabigize yisunze amajambo ngo yavuzwe n'abategetsi ba korea ya ruguru yo gusotorana trump yagize ati ndemeza ko iri ari intambwe isubira inyuma kuri korea ya ruguru no ku makungu perezida trump kandi yaragabishije ko abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika biteguye kuruta uko byahora kandi ni nuko bimeze no ku bandi basirikare b'ibindi bihugu bafatanije aribyo korea y'epfo n'ubuyapani ku bw'ibyo korea ya ruguru nticihende ngo gifate ingingo yogita mu kaga ku ruhande rwa korea ya ruguru icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire kim kie gwane yavuze ko igihugu ciwe citeguye gutorera umuti ibibazo bihari umwanya uwo ari wo wose umutegetsi yavuze kandi ko ibi vyashikirijwe na trump atari ivy'amakungu yifuza kandi perezida kim jong yune yagize utwigoro twose dushoboka kugira yakire iyo nama namurwi wawe ni ujejwe kugenzura ibirwanisho roho nyanganda watangaje ejo ku munsi wa kane ko igihugu ca irani cubahiriza neza ivyo casabwe kuri porogaramu yacu ya nikeleyere nk'uko vyumvikanywe ko mu masezerano mpuzamakungu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi bitangajwe ubwa mbere kuvaho leta zumwe perezida trump wa leta z'ubumwe za amerika aviriye muri ayo masezerano ariko naho biri uko ico gisata cawo nikivuga ko hari ibibanza igihugu ca irani cabujije abahinga baco uh, gushikamwo ayo makuru oni yatangaje mu gihe leta z'ubumwe za amerika ivuga ko igiye gufatira ibihano bishasha irani kugira igondoze ico gihugu kigaruke ku meza y'ibiganiro ku masezerano mashasha yo guhagarika ibikorwa vya gisirikare mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati abantu ibihumbi n'ibihumbi barabandanya guhunga intambara muri repubulika ya santara afurika univuga ko benshi muri bo bakeneye imfashanyo y'abagira neza imfashanyo zasabwe na oni mu kwezi kwa, ka, kwa mbere kugira bitabweho zangana n'imiliyoni amajana atanu na cumi na zitanu ariko ntiharaboneka n'ibice cumi ku ijana vyazo mu kigwati ca garua bula ni kiri ku mupaka wa kamerune abanyasantarafurika amajana n'amajana bagiye hamwe mu, ruba, mu bibanza vyo kwakirwa icese kwakira icese murambarira bene wabo mirongo itatu bajabutse umupaka bava muri centre africa muri iyi minsi iheze mu bahunze pierre magnu umugabo w'imyaka mirongo itatu n'indwi avuga ko we n'umugore wiwe batewe n'abantu bakoresha inkoho zirasa
urakoze aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi ku munsi w'ejo wa kane urunani amizero y'abarundi rwarashikirije sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu burundi ibirego basaba iyo sentare kutemeza ibyavuye mu matora ya kamarampaka yabaye mu ndwi iheze ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abagabo batanu bo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi barongowe na pierre celestin ndikumana nibo bashikanye ivyo birego mu biro vy'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro abo batumwe na gato rwasa arongoye urwo runani uwarabarongoye yashikirije icabagenza bahejeje gutanga ivyo birego icatuzanye rero no kugira ngo tuyisabe yuko itokwemera ivyavuye mu matora kuko yabaye amatora yabayemo utunenge twinshi cyane sino twita utunenge k'umuhenga mbere n'uwamvuze dukeyi yabayemo ibintu byinshi cyane bitagenze neza kuva mu ntango imbere umunsi aba n'inyuma gushika n'uyu munsi hari ibintu byagiye biranga ayo matora bitagenze neza rero nicyo gituma twaje kuri aba babijejwe kuri aba babishinzwe bobo bemeza cyangwa bagahakana ibyavuye mu matora kugira ngo rero tubasabe yuko batokwemeza ibyavuye muri aya matora ego ibirego byacu babyakiriye nk'uko bisanzwe sentare iyo yituye irakwakirira ibirego babyakiriye neza cyane turarindiriye rero ikizoheza kikavamo hari ibituma urunani amizero y'abarundi rusaba ko ibyavuye mu matora ya kamarampaka yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu turimwo bitokwemezwa muri vyo harimwo ibijanye n'ifungwa ry'abanywanyi b'urwo runani nk'uko bishikirizwa na celestin ndikumana bimwe mu vyayaranze barirukanye abacungera amatora abacungera ingene amatora ariko aragenda twarungitse mukaba muzi yuko mu mategeko baravuga neza yuko amatora acungirwa yarimwo murazi ko henshi birukanywe ahandi bagafungwa ic'amaso ahandi bakanafatwa bagafungwa uburoro ni bwinshi cyane hanyuma aya matora ikindi cyayaranze uwo munsi w'amatora murazi yuko twavuga ko atari amatora yo mu ibanga muri twa tuzu tw'ubwiherero hari abaherekeza y'abantu bakabategeka ibyo batora bakigishirizwa ku mirongo ibyo batora abantu bagategurwa n'ibindi byinshi rero ibyo byose umuntu agiye kubyegeranya n'ibyemezo bikwiye twashimye kwitura iyo sentare kugira ngo turabire ku vy'ukuri ayo matora yo yagenze e, uko yagenze nyene kuko yagenze nabi ku bwacu urunani amizero y'abarundi ruriteguriye kwakira inyishu ruzohabwa n'iyo sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kuri ivyo birego ivyo ntidushobora kuvuga ngo bigihe zogenda gutya canke gutya iyo urubanza urushinze witega kimwe uritega gutsinda canke kurushwa ivyo ntibisanzwe tuzoheza tumenye ukundi tubigenza iyo bija hose nta nzu izoba isambutse nta mena izoba yuriye inzu tuzoheza tumenyere tubigenza hari iyindi miryango ya politike itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iza yarashikirije kwitemera ibyavuye muri ayo matora kamarampaka yo kwigenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi turimwo naho itituye iyo sentare muri yo harimwo umugambwe sabuhanya frodebu leonsiyo ngendakumana icaba uburongoye uyu mugambwe yabwiye ijwi rya amerika ko bobo babandanya urugamba rwa demokarasi urunani amizero y'abarundi rwita iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe iyo sentare ifise iminsi icenda kugira ibe yemeje canke yahakanye ibiharuro vy'amatora biherutse gushikirizwa n'umugwi seni amakuru yo mw'ibanga dukesha umwe wo mu bacamanza bo muri iyo sentare avuga ko urunani amizero y'abarundi nago nyene ruzoronswa inyishu muri ico kiringo nyene atagihindutse bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukiri mu burundi abantu bitwaje ibigwanisho barishe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu umuntu umwe biba n'amafaranga ataramenyekana igitigiri muri komine mugamba mu ntara ya bururi ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu fidelite yishatse arabidushikiriza mu kirabo kiri ku musozi wa donge burasira niyo abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane ahantu hatewe hari utuzu dutatu tw'ubunywero turi hamwe amakuru dukura mu bahateramiye no mu bahadandariza amenyesha ko ico gitero cabaye igihe cy'isaha imwe z'ijoro zibura kiba camaze iminota mirongo itatu hariho abantu bariko baranywera kuri aka kabari hanyuma rero abantu bari bicaye hanze nibo batanguye kubona abo bantu bashitse babaryamika hasi bamwe bari bafise inkoho abandi bari bafise ibintu by'ibihiri bashobora bahera ku bari mu rugo kubakubita babafatira kw'inkoho uyu muntu yishwe arashwe yitwa kanjori anise yari umukukuru ke mu gisirikare akaba yari asanzwe ari umumenyeshamana wo mu idini rya gatolika gushikira isari kuri uwo musozi wa donge burasira bamwe bari bateramanye n'uyu mutama bavuga ko yarashwe mu gihe yariko aragerageza guhunga inkoni yariko arakubitwa uwo mutama niwe bashikiyeho kuko niwe yari ku ruhande ngaho owe aho yari yicaye yariko aranywa agacupa twe natwo twari mu nzu sa twumva inkoni ziriko ziravuga bati ryama hasi ryama hasi nivyo mufise za nivyo mufise niho rero uwo mutama niho yagenda kugira ati inkoni za mwinshi acagira ati nugufa nugufa je ndirutse naho rero basha bamurasa amasasi abiri haryo ryanje rero naho bamurashageze canke yagumye yiruka yagumye yiruka yarashwe bamurashise ngaho imbere y'inzu aje niho vyaciye vyankira ku bijanye n'abakora ico gitero amakuru twashoboye kuronka ku rubuga amenyesha ko bari abantu bambaye impuzu zisanzwe kandi bamwe muri bo bari bafise inkoho abandi nabo bari bitwaje amahiri ibintu vyibwe bitaramenyekana igitigiri bigizwe n'amatelefoni ngendanwa hamwe n'amafaranga n'ibiyeri amakuru nyene yemeza ko zina muntu wese yari muri ubwo bunywero yibwe uyu mukenyezi yariko dandaza muri kamwe mutwo tubare amaze kubabona yarinyegeje ariko yahavuye anyeguruka ku gahato ngo turasavye umuntu yoba ari muri kontware ngo yizane wenyene yishikane ngaha n'ivyo afise vyose adasizemo na kimwe ngo tumusanzeyo tuca tumurasa baca barasubira baramurika baca barambona aho ngeramye batunyene vyuka ca ndavyuka ca ndakora mu mufuko ahari ibihumbi mirongo itatu na bitandatu ca ndabibaha batizana ayandi nta mahera yandi mfise baca bamfatirako inkoho ngo ubunyene utazanye ayandi ngo ntukeneye kurera abana bawe ngo ugira ubate utabareze guraho ivyo abana bawe bapfe ntijewe n'imana yo mw'ijuru irabibona ko atahera rindi nibikiye nijewe nimugira ico mushaka baca bambwira ngo ngo turyama hasi ubwo nyene ngo ubikinda baca bambwira ngo ifuke ngo kandi wunamutse ngo urakabona baca baratwugarana abakoze ico gitero twasanze bataramenyekana kandi nta n'uwo twasanze arafatwa ku mvu z'amatohoza ku mutumba wa donge burasira urongoye zone muramba umutumba ukukira hamwe n'urongoye igipolisi mw'ikomine ya mugamba bazindutse bagirisha inama abanyagihugu baho abanyagihugu bo bavuga yuko batatabawe kubera ko atakindiro c'abajejwe umutekano kibegereye ku ruhande rw'intwaro naho bagizwe abanyagihugu ko batigera batanga amakuru ku bajejwe intwaro n'umutekano ikindi babagiriza ni uko ico kirindiro basaba cahigeze ariko bo nyene ubwabo akaba aribo basavye ko kivanwaho umwe muri abo banyagihugu yatwigana imvo zatumye kihava hanyuma rero bari baduhaye inzego z'umutekano kugira zaducungera mugabo bivanye rero n'ingene bamwe bavuga ngo abagore babo ngo basigaye ari abagore b'abasoda abakobwa babo ngo basigaye ari imparaya ca rero barungika mu mesaje mugabo si abanyagihugu abanyagihugu baragoma umutekano sinzi ko ari intego bari bagomvye ko baza baratugirira nabi batwiye naho biri uko abanyagihugu bari muri iyo nama basabye bashimitse ko bajeje umutekano bozanwa kuri uyo musozi ariko rero umukuru wa zone yabo yabwije irya amerika ko mugabo abanyagihugu boguma bakingira ikibaba abo bitwaje ibigwanisho ko naco kirindiro cohaza ataco vyobamarira nibona Cyprien uh, naho babisabye uyu munsi twavuge tuti ubwa mbere imbere yuko nico kirindiro kibanza kuhagaruka nibabanze bamenye gutanga inkuru arico biketse bakivuge hakiri kare kuko nabo bajeje umutekano naho twobarungika abanyagihugu badakoranye ntaco bazokora uyu wamenyeshamana mu idini rya katolika yishwe inyuma y'uwundi mupatiri yarashwe arakomeretswa mu ijoro ry'uwa mugurisha uwa mbere mu ntara ya mwaro kuri uwo munsi nyene mu masaha y'umurango hakaba hari n'undi mupatiri yatoye ikiziga mu biro vyiwe mu ntara ya gitega mu itangazo umushikirizamanza wa kiziganza repubulika yasohoye kuri wa gatatu yamenyesheje ko abantu icenda bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kuri uwo mupatiri yarasiwe mu ntara ya mwaro nayo ku watowe ikiziga mu ntara ya gitega iryo tangazo rimenyesha yuko amatohoza akibandanya muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite yashatse ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda akarere ka muhanga mu ntara y'amajepfo mu ntara y'amajepfo igipolisi kiriko kirakora iperereza ku muntu wese yoba yaragize uruhara mu rupfu rw'inka mirongo ibiri zari zarahawe abanyagihugu mu murenge wa nyarusange mu mugambi wa girinka munyarwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa aratubwira ibindi amakuru atangazwa n'akarere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo aravuga ko izo nka makumyabiri zimaze gupfa mu murenge wa nyarusange zari zahawe abaturage muri gahunda ya girinka munyarwanda byose bishamikiye kuri rivempu umushinga wo kubungabunga icyogogo cy'umugezi wa nyabarongo mu kurwanya isuri ku misozi ikikije ikibaya cya nyabarongo ubutegetsi buragerageza kurwanya isuri bugabanya ibitaka byanduza umugezi wa nyabarongo abaturage batanze imirima yabo hafi aho ngo bayicemo amaterasi nibo bahawe izo nka nko kubashumbusha kugira ngo babashe kubona umusaruro gusa makumyabiri mu nka zatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane uyu mwaka zatangiye gupfa akarere ka muhanga karavuga ko zimwe mu mpamvu zateye impfu z'izo nka zishingiye ku kuba zimwe muri zo zitaritaweho uko bikwiye ubundi naho zitangiriye gupfa ntihatangirwa amakuru ku gihe ngo habeho gukumira hakiri kare haravugwamo kandi ikibazo cy'uburangare bwa bamwe mu batekinisiye bagombaga kuzitaho umunsi ku wundi bwana inosa kayiranga umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu yabwijwe rya amerika ko bari gukurikirana ngo hamenyekane uwabigizemo uruhare wese abiryozwe twumva rero ni ibyago twagize byaratubabaje ariko ntabwo twarekeye aho ngaho ubu turimo gukurikirana kugira ngo turebe n'uwaba yarabigizemo uruhare uwo ari we wese kugira ngo abibazwe kugira ngo uburangare nk'ubwo ngubwo butazongera kubaho na polisi y'igihugu twarafatanyije turimo kubikurikirana ikindi twanababwira ni uko habonetsemo n'amakosa ari tekinike mu bijyanye no kuzivura ku bavuzi b'amatungo bamwe na bamwe aho bagiye batera imiti ariko ugasanga imiti bateye twabwiwe ko hari doze zishobora kuba zitari zuzuye turimo kubikurikirana kugira ngo turebe ko koko ibyo bintu niba ari ukuri baba barateye doze zituzuye muri iki kibazo kandi hanavugwamo bamwe mu batekinisiye bahawe imiti yo kuvura izo nka icyorezo cy'uburondwe ngo bayigeze ku baturage bayiha bamwe ku baturage ni igihombo gikomeye kuko bari biteze iterambere bameze sinahombye wahombye iki dusobanurire neza ko narembuye inka yo korora nyine nkayibura igihombo twagize twari tugiye kwagura ubuhinzi tukabona ifumbire tukaba twabona n'umukamo tukagurisha amata urumva iterambere ryari ririmo kuza urumva nyine byaranze ubuyobozi wenda ikintu bwadufasha ni uko bwadushumbusha wenda tukongera tukareba ko byashoboka nawe se wafumbiye ukabona umukamo ukagurisha amata ubwo urumva iterambere utaba warigezeho n'ubutegetsi bwemeza ko ari igihombo gikomeye ni igihombo gikomeye ni igihombo kuri rusange ni igihombo ku gihugu ni igihombo ku muturage ni igihombo kuri twe n'impamvu navuga ngo twagize ibyago byaratubabaje kandi ubu ni ukuvuga ngo turimo gukora uko dushoboye kugira ngo icyo kibazo kitazongera kugaragara n'ahandi iyo uganiriye na bamwe mu bari boroye izo nka zapfuye bakeka ko zaba zarahuye n'ikibazo cyo kutamenyera ikirere kuko ngo zaturutse mu bice bya gishwati na burera gusa bakavuga ko zimwe muri zo zaje zirwaye iyo nka ikihagera yagize ikibazo cyo gukorora kuva yahagera n'ubwatsi wayibuha ntibuge neza ugasanga ubwo wayihaye bwose ugasanga hari igihe usanze mu karere bukirimo nyuma tubonye habaye icyo kibazo twaravuje ubwacu twebwe bimaze kwanga ubuyobozi nabwo bwaradufashije bwohereza veterineri yarahageze ayitera inshinge irangira ipfuye ku kijyanye no kuba aba baturage bashumbushwa izindi nka bwana kayiranga ushinzwe imari n'iterambere ry'ubukungu imuhanga avuga ko bizasaba kubanza kureba ku masezerano bagiranye na rwiyemezamirimo wari wahawe kuzizana gahunda yo gushumbusha ni gahunda tuzareba mu masezerano twagiranye na rwiyemezamirimo habaho iminsi runaka igenwa yo kureba ngo ese inka dutanze mu gihe cy'iminsi ingana gutyo cumi n'itanu ngira ngo ahari tukareba ko za nka zaba zarapfuye muri ya minsi iyo dusanze zarapfuye muri ya minsi byanga bikunda no kuvuga ngo rwiyemezamirimo arongera akagura izindi nka akazizana kubera ko mu masezerano biba birimo ubwo ubuyobozi bwa muhanga buvuga ko ku bufatanye na polisi bari kugenzura ngo abagize uruhare mu mfu z'izi nka babiryozwe ijwi rya amerika yamenye amakuru ko bwana gadi munyezamu wa veterineri w'akarere yahise ategekwa shisha itabona kwandika ibaruwa isezera ku kazi ku mpamvu ziswi ze bwite bwana kayiranga yemeje ko uyu muganga w'amatungo i muhanga atakiri mu kazi gusa akavuga ko ibaruwa yisaba gusezera ku mpamvu ze bwite ishobora kuba idafitanye isano n'impfu z'izi nka kandi ko batarayikorera isesengura mu nk'ijana na cumi n'eshanu bari bateganyije guha abaturage abaturage muri nyarusange bari bamaze gutangamo ijana n'enye ntitwabashije kumenya agaciro ka nyako mu mafaranga yatikiriye muri izi nka zapfuye ariko amakuru twamenye ni uko inka imwe yari ihagaze hagati y'ibihumbi magana atatu mirongo itanu n'ibihumbi magana atanu by'amafaranga gahunda ya gira inka munyarwanda yakunze kuvugwamo umurundo w'ibibazo nyamara rubanda bo baba bayihanze amaso ngo igire aho ibageza mu iterambere akabera ubusa ijwi rya amerika imuhanga mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric kuri iyo nkuru ubumwe bwa buraya burahamagarira umuryango wa afurika y'ubuseruko gukora ibishoboka byose kugira ingorane za politike ziri mu burundi hamwe n'intambara irangwa muri sudani y'epfo bitorega umuti vuba ubumwe bwa buraya bwabishikirije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe uwo muryango w'ubumwe bwa buraya byabereye ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru iruhande yo gushima imigenderanire iri hagati y'imiryango y'ubumwe bwa buraya na afurika y'ubuseruko ubuserukira ubumwe bwa buraya muri ako karere ka afurika y'ubuseruko yarashimangiye ko akarere kabwirizwa gutorera inyishu ibibazo by'umutekano n'intwaro ibereye bihari ambasaderi Laurent Van Dogia yavuze cyane cyane uburundi na sudani y'epfo atari ko twese hamwe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac uri mu burundi hamwe n'umuryango w'ibihugu bya igad bihurikiyemo igihugu cya sudani y'epfo ubumwe bwa afurika ishami mpuzamakungu oni turashobora guterera umuganda wacu cyane cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu iterambere rigakurikira haberewe n'intwaro ibereye eka n'intwaro rusange mu karere ka afurika y'ubuseruko mu kumwishyura umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko yamenyeshe ko hari ibyo abanyaburaya bashaka gutegeka afurika kandi nabo iwabo batabikurikiza ambasaderi libera mfumukeko yavuze cyane cyane ibiringo by'umukuru w'igihugu yibukije ko ibihugu by'uwo muryango wa afurika y'ubuseruko ari byo bibwirizwa kwishyiriraho uburyo bw'intwari ibereye kandi ishimikiye ku neza y'abanyagihugu aterwa n'ibyo turacafite ingorane mu byerekeye intwaro ibereye yamara iyo ntwaro rusange abanyaburaya by'abatwaye imyaka amajana n'amajana kugira ngo bayimenyere rimwe na rimwe hari igihe twibaza ko abanyaburaya badusaba ibyo nabo badashoboye nko mu bya politike mu bufaransa umukuru w'igihugu agira ibiringo bibiri mu budagi iby'ibiringo nta bihari muri za esipanye no mu bwongereza haracana intwaro ya cami n'ahandi igikuru ni uko abanyagihugu mu byumvikana ko ingendo batwagwa nta kindi kuri twebwe rero abanyafurika y'ubuseruko ntidushaka baza kudutegeka ngo kurikiza ibi n'ibi ahubwo dushaka baza kutubwira bati hitamo intwaro mubona ibabereye kuko kubahiriza ijana ku ijana iby'ubutungane n'amahame y'intwaro rusange ntibyoroshe ibyo babishikirije ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe ubumwe bwa buraya iyo miryango ibiri yemeye ko igiye kubandanya ifatana mu nda mu by'ubutunzi iterambere hamwe n'imibano umuryango w'ubumwe bwa buraya usanzwe ufasha cyane cyane akarere ka afurika y'ubuseruko mu byerekeye amahoro n'umutekano ubutunzi inyubako amasoko ntanganguvu hamwe no mu butare n'agataka twakwibutsa ko mu gisata cy'umutekano ubumwe bwa buraya butanga imfashanyo nyinshi z'uburyo n'ibikoresho bya gisirikare mu ngabo ziri kugarukana amahoro n'umutekano muri somaliya icyo gihugu nacyo kikaba cyarasabye kwinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko intambwe yo kwemererwa ikaba igeze kure Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
abantu cumi na batandatu barishwe mu gitero cyabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero katolika notre dame do fatima ku mugwa mukuru wa centre africa bangi icyo gitero cyakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilamu peka kenzi mu bapfuye harimwo umupadiri tungumale baba abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya rakunga kiri ku mugwa mukuru bangi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri centre africa yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibabajwe cyane n'icyo gitero cy'imburamutima cyagizwe ku isengero notre dame do fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya rakunga ambasada ya amerika yatangaje ko igandariye abapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko abagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakirisitu cyangwa abayisilamu ngo ntibaserukira abanyasantre afurika iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi leta zunze ubumwe za amerika zisaba abanyagihugu bose muri centre afurika kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha ikaba yifatanya n'abanyasantre afurika baharanira amahoro amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri centre africa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye kubona mwaduteze amatwi muri studio washington dc mwari kumwe na ohiyani tanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.